iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro muri kumwe na eugenie mukankusi ndabaramukije ikaze kuri radiyo yanyu turaza gusaba urukiko yuko bahagarika izi porosedire babanze bategereze urubanza rurangire uwo ni frank habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije mu rwanda green party avuga ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ku bireba komisiyo izunganira inteko ishinga amategeko ku ivugururwa ry'itegeko nshinga iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya gato mbere yaho ariko aroyizi bigirimana agiye kubanza habagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi aroyizi waramutse neza waramutse jeni ndaramukije n'abariko baratwumviriza umuhari wa boko haram muri nigeria watumye inzara n'indwara ziterwa no gufungura nabi ziyongera mu karere icyo gihugu kirimo porogaramu yita ku mfungurwa ku isi pamu iriko irongereza imfashanyo kugira ishobore gufungurira abantu ibihumbi amajana bashonje abantu benshi bafise ibibazo bitewe no gufungura nabi abo n'abahungiye mu bihugu vya Chade, Niger na Cameroon bahunze ibitero vy'abagwanyi ba Boko Haram mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Programu yita ku mfungurwa ku isi ivuga ko hafi bitatu vya kane vya miliyoni y'abanyagihugu b'ibihugu bihana imbibe na Nigeria, na Nigeria bugarijwe n'ibibazo biterwa no kubura imfungurwa biterwa n'uko abagwanyi ba boko haramu bongereje ibitero pamu ivuga ko itegekanya kongera imfashanyo y'ibiribwa ku bantu barenga ibihumbi amajana atandatu na mirongo itanu bababaye cyane muri cade nigeri na kamerune muri nigeria ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibibondo unicef ryatangaje ko abana benshi b'abanyanigeria bakubagugwa iyo raporo ivuga ko abana bamwe muri abo batangura gukubagugwa bagishikana imyaka itanu ibiharuro biri muri iyo raporo birateye agahinda cyane bivuga ko abana batandatu ku icumi bakubagugwa mu buryo butandukanye imbere y'uko bashikana imyaka cumi n'umunani igice cya kabiri muri abo bakubagurwa ibyo ku mubiri abandi bakubagurwa bababazwa ku mutima abandi bagakorerwa ibya mfurambi benshi muri bo bibashikira kenshi birabashikira kandi kenshi bakiri bato cyane rachel harver ajejwe igisata cyo gukingira abana mu ishyirahamwe unicef muri nigeria avuga ko abo bana bazi ababakubagura kuko bamwe muri bo baba bafise icyo bafana ari ababyeyi babo canke ababigisha ayo matohoza yakorewe mu ntara mirongo itatu na zitandatu zigize nigeria no ku mugwa mukuru muri leta z'ubumwe za amerika leta z'ubumwe za amerika yemeje ko igiye kuzokwakira impunzi zishika ibihumbi icumi z'abanyesiriya mu mwaka uza no kongereza imfashanyo icyo gihugu gifashisha abo bantu bahunga intambara muri siriya ibyo byamenyeshejwe na john ernest umuvugizi mu biro kwa perezida obama ejo kuwa kane uwo muvugizi mu biro bya obama amenyesha kandi ko perezida obama yasabye ababijejwe gutangura korohereza impunzi zinjira muri leta zunze ubumwe za amerika mu ntango z'uku kwezi kuza hagati aho inama nshingamateka y'abanyaburaya yumviye akamo yatewe na komiseri mukuru w'uburayi mu kwemeza itegeko ry'uko ibihugu bya buraya byongereza ibitigiri by'impunzi buri gihugu cyakira mu myaka ibiri iri imbere ariko ibihugu bya romania na slovakia byo ntibyemeye iryo tegeko mu gihe igihugu cya hongiriya nacyo cyamenyesheje ko mu ntango z'ukwezi kwa cumi kuri mbere kizoba cyahejeje kubaka uruzitiro kugira ntihagire impunzi zizosubira gukandagiza ikirenge ku butaka bwacu inama nkenguzamateka ya amerika turacaraha muri amerika ntiyabashije guhitisha ingingo yari gushobora guhagarika y'amasezerano abuza irani gukora ubumara bwa nikereyeri amasezerano yasinywa hagati ya irani n'ibihugu bitanu bitunze ku isi harimo na leta zunze ubumwe za amerika ivyo vyabaye ejo kuwa kane mu gihe abakenguzamateka mirongo itanu n'umunani aribo batoye ko ayo masezerano yemewe mu gihe mirongo ine na babiri nabo bayanse iyo ngingo y'inama nkenguzamateka ya leta zunze ubumwe za amerika iciha uburenganzira perezida obama bwo guca ashira umukono kuri ayo masezerano bisigura ko leta zunze ubumwe za amerika iyemeje ariko john bona arongoye iyo nama nshingamateka ava mu mugambwe w'abarepublicain yamenyesheje ko bazobandanya urugamba rwo kubuza ko ayo masezerano aja mu ngiro abaterekwa ayo masezerano harimo kandi na bamwe mu mugambwe w'abademokrate bamenyesha ko irani gihawe akaryo ko gukora ubumara bwa nucleaire kandi kugikura ko ibihano bizotuma icyo gihugu cya irani gifasha imigwi igira iterabwoba ku isi muri siriya abagwanyi b'umuhari al qaida barishe abasirikare mirongo itanu na batandatu ba siriya mu gitero bagavye ku kambi ikomeye y'abasirikare ba siriya mu ntara y'uburaruko bushira uburengero i idlibe ibiro bijejwe kugenzura iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu muri siriya bifise icicaro mu bwongereza byamenyesheje ejo kuwa kane ko abo basirikare boba bishwe igihe iyo kambi yafatwa canke inyuma yaho ibiro bijejwe kugenzura iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu bimenyesha kandi ko abasirikare mirongo ine nabo bagizwe imbohe abandi barenga cumi bakaba batazi irengero ryabo abo ba robere b'umuhari al qaida barashize amasanamu kuri interineti
urakoze haroyizi kuri aya makuru inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interinete kuri radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri twitter radiyo yacu voa dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda inama y'abaminisitiri yarayishyizeho abantu barindwi bagize komisiyo yigenga ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga ni inkuru ya mugenzi wacu asumuta kabuye iyi komisiyo ishyizweho nyuma y'uko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryaraye ritangaje ko rigiye gutanga ikirego cyihutirwa gikumira imirimo yose ikorwa muri iki gihe kugira ngo ivugururwa ry'itegeko nshinga rihagarare kugeza igihe urukiko ruzafata umwanzuro turabona yuko bagombye guhagarika izo gahunda mbere y'uko bamenye icyemezo cy'urukiko dusaba urukiko yuko bahagarika izi porosedire babanze bategereze urubanza rurangire abajijwe impamvu ibikorwa bitegura guhindura itegeko nshinga bikomeje kwihutishwa kandi hari ikirego mu rukiko rw'ikirenga mu kiganiro y'itangazamakuru wa kane minisitiri w'ubutabera johnson businge yasobanuye ko guverinoma yemera ibyemezo by'inkiko ko ariko ingingo imwe isabwa kutavugururwa itabuze igikorwa cyo kuvugurura itegeko nshinga gukomeza ni urubanza nk'izindi twemera dutekereza ko igihe cyose rugize icyo rutegeka kigomba gukurikizwa urebye inshingano z'iyi komishoni n'iki gikorwa cyo kuvugurura itegeko nshinga kuva ku ngingo ya mbere kugeza ku ngingo ya nyuma uru rubanza ni agace gatoya cyane k'igikorwa kigamijwe gukorwa mu ivugururwa ry'itegeko nshinga ruriya rubanza niba nibuka neza rwavugaga ku ngingo nk'imwe cyangwa ebyiri ariko iri vugururwa ry'itegeko nshinga ryemejwe n'inteko ishinga amategeko yacu n'ivugururwa rireba itegeko nshinga ryacu kugira ngo ryandikwe neza ibitakidufasha bivemo mu bagize iyi komisiyo yo kuvugurura itegeko nshinga haragaragaramo amazina azwi muri politike y'u rwanda perezida wayo iyamuremye augustin yabaye mu buyobozi kuva ku butegetsi bw'uwahoze ari perezida w'u rwanda habyarimana yuvenali mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane dogiteri iyamuremye yari ashinze urwego rw'ubutasi mu biro bya minisitiri w'intebe nyuma ya jenoside yakoze imirimo inyuranye irimo imyaka itandatu yari minisitiri muri guverinoma aba no mu nteko ishinga amategeko ubu yarakuriye komisiyo ngishwanama ishinzwe kujya inama ku bibazo bimwe na bimwe byaboneka mu gihugu uyu mugabo w'imyaka mirongo itandatu n'icyenda y'amavuko ni impuguke mu buvuzi bw'indwara z'amatungo mu itegeko rishyiraho iyi komisiyo rivuga ko byibuze abantu babiri mu bagize iyi komisiyo bagomba kuba barize amategeko ku rutonde rw'abashyizweho hagaragara abanyamategeko batandatu muri barindwi bayigize harimo metere vode uwizeyimana uwari usanzwe muri komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko harimo madamu kayitesi yusita nawe ni impuguke mu by'amategeko yari asanzwe ari umuyobozi wa kaminuza y'u rwanda aimable havugiyaremye ni umunyamategeko akaba umuyobozi w'agateganyo w'ishuri rishinzwe kwigisha no guteza imbere amategeko erpd bamwine royce ni komiseri muri komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko na mirenge john usanzwe ari umuyobozi wa sosiyete y'indege akaba nawe ari umunyamategeko Me- mu gihe beyata mukeshimana nawe ari umuyobozi w'ishami rikora ubushakashatsi ku mategeko muri komisiyo y'igihugu ishinzwe kuvugurura amategeko uko ari barindwi batowe basabwa n'itegeko kuba bahagaritse imirimo yabo bari basanzwe bakora kugeza igihe barangirije imirimo bashinzwe aba bakomiseri bazacungwa n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ari nawo uzajya ubaha ibyo bifuza byose kugira ngo akazi gatungane nyuma yo kwemezwa na guverinoma basigaje kwemezwa na sena nyuma bakarahira imbere y'urukiko rw'ikirenga bakabona gutangira akazi iyi komisiyo izajya iha raporo inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite iyi komisiyo yahawe igihe kingana n'amezi ane ngo iba irangije imirimo yayo cyakora ayo mezi ashobora kongerwa mu gihe bibaye ngombwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
Huwa! ngo twebwe ntitwemerewe kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakorana izuba ryaka imbyino bagatera bitabira dutegerezwa kubaburagiza no kugwiza ibibando uzovyura umutwe tumena eya kambere karizanye mwishwange nawe nyine atitwaje ikibando hagarara nawe hagarara wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika ninde yabahaye uruhusha mwebwe nijyangoro ntayo dukeneye kubona kuno mutumba wacu urazi ko nogukura ihando ry'amenyo nanjye ndaguhanyura umusaya twabihanganiye kera ubu natwe twakenyeye none ko uri umugabo shirako nawe shyira koko wumva uri umugabo omukuru w'umugambwe wanyu yarabasutsesha hehehe namwe barabasutse ni ugukenya zikavuma ubu iryinyo ku rindi ikove ku rindi ikibando ku kindi murabona yamara yamara ntimumarane mupfa imigambwe nibo babitanguye nimwebwe ngo umuganga wacu ntihagire igikorwa na kimwe cya politiki ukora ariko bo birwa batigita none ko mbona mwese mwafoye amahiri niwo muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere ni ukuri iyo nyifato y'abanyepolitike irakwiye guhinduka boye kujyanisha urwaruka rwabo bapfa imigambwe ngo ikinyo ku rindi abo bishitse bakarenganywa nabo ntibitura ubutungane muri politike ntihajemwe amahiri nimuhangane mu byiyumviro
ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca search for common ground burundi
turacyari mu rwanda urukiko rukuru rw'igihugu rwanzuye ko ikiruhuko cy'uburwayi bwa metere jean felix rudakemwa cyagombaga kumara iminsi cumi n'itanu nta shingiro gifite urukiko ruravuga ko mu iperereza rwakoze rwasanze uyu munyamategeko wunganira leo mugesera mu rubanza aburanamo n'ubushinjacyaha yaracurishije impapuro za muganga agamije gutinza urubanza nkana metere jean felix rudakemwa we yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko bishoboka ko umuganga wamuhaye icyo cyemezo yaba yaratewe ubwoba ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa icyemezo cy'urukiko rukuru mu rwanda ku iperereza rwakoze ku mpapuro zimaze kurugeraho zisobanura ko metre jean felix rudakemwa wunganira leo mugesera arwaye cyaje kivuga ko uyu munyamategeko yacurishije zimwe muri izo nyandiko agambiriye gutinza urubanza leo mugesera aburanamo n'ubushinjacyaha bw'u rwanda ibyaha bya jenoside ni icyemezo umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana antoine muhima avuga ko nyuma yo kubona inyandiko y'ikiruhuko cy'uburwayi bwa metre jean felix rudakemwa yakiriwe n'urukiko ku itariki zirindwi z'uku kwezi ndetse no kuba uyu munyamategeko wunganira uregwa yarakomeje kubura mu rukiko mu buryo avuga ko budasobanutse urukiko rwahisemo kumukoraho iperereza umucamanza yavuze ko ku itariki ya munani z'uku kwezi urukiko rwahuye n'umuganga wandikiye metre rudakemwa ikiruhuko cy'uburwayi abatekerereza intandaro yabyo uyu muganga uri no mu rugaga rw'abaganga bigenga ngo yabwiye urukiko ko ku itariki esheshatu z'uku kwezi kwa cyenda aribwo yahuye na metre jean felix rudakemwa mu kabari gaherereye mu mujyi wa kigali akamubwira ko yifuza kumugisha inama nawe akamusaba kumusanga ibishenyi mu karere ka kamonyi mu majyepfo y'u rwanda aho uwo muganga ari kwimurira ivuriro uyu muganga utavuzwe imyirondoro ye mu rukiko ruvuga ko yarubwiye ko bukeye bwaho metre jean felix rudakemwa yamusanze i kamonyi amubwira ko yikorera ndetse ko yifuza ko yamuha ikiruhuko cy'uburwayi kizamara igihe kirekire kugira ngo bagenzi be bemere ko arwaye koko muganga nawe ngo yahise amwandikira ikiruhuko cy'uburwayi kizamara iminsi cumi n'itanu ariko atazi ko uwabikorera asanzwe ari umwunganizi mu nkiko icyakora ngo ku munsi ukurikira yongeye gusanga metero rudakemwa mu kabari abiganiraho na bagenzi be bahuje umurimo w'ubwunganizi aho ngo niho muganga yamenyeye ko uyu munyamategeko wunganira Leo Mugesera yacudishije ikiruhuko cy'uburwayi agamije kutitabira iburanisha nta bihano cyangwa ibyemezo bikarishye bidasanzwe byatangajwe n'urukiko kuri Maître Jean Felix Rudakemwa wunganira Leo Mugesera uretse kuba umucamanza umucamanza yatangaje ko ibyo yakoze bigamije gutinza nkana urubanza bityo ikiruhuko yasabye cy'uburwayi kikaba nta shingiro gifite Leo Mugesera wagaragaza gukumirwa gukomeye mu ntebe yari yicayemo wenyine yahise ajurira iki cyemezo cy'urukiko uregwa yabwiye umucamanza ko iki cyemezo afashe kibangamiye uburenganzira bwo kwiregura no kunganirwa mu mategeko budahungabanywa cyane ko ngo umwunganira atumviswe kandi ibimuvugaho bikomeye bityo kuri Mugesera urukiko rwahungabanije ibungabungwa ry'ubuzima n'amagara by'umwunganizi we inyandiko ya muganga isobanura ikiruhuko cy'uburwayi cy'uburwayi cya Maître Jean Felix Rudakemwa urukiko rwemeje ko ari incurano igaragaza ko umwunganizi wa Leo Mugesera agomba kuzageza ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cyenda ihereye kuri esheshatu arwaye uretse kumva icyemezo cy'urukiko ku nyandiko ubushinjacyaha bwamye bukemanga nta kindi bwarengejeho ku murongo wa telefone twavuganye na Maître Jean Felix Rudakemwa tukimubaza amakuru atubwira ko ari ay'uburwayi ku byamutangajweho n'urukiko ko yacurishije inyandiko za muganga agamije gutinza urubanza nkana avuga ko bishoboka ko muganga wamwandikiye icyo cyemezo yaba yarashyizweho iterabwoba ngo agire icyo abwira urukiko kandi ko kuba cyateshwa agaciro atumva niba urukiko rwahinduka komisiyo y'abaganga b'inzobere icyemezo cyatanzwe na muganga wemewe uri mu rugaga rw'abaganga kandi yagitanze nta gahato kamuriho biriya numvise nubwo ntarabona dokima zose imikisenso kandi abona ari nk'iterabwoba bamushyizeho kugira ngo avuge biriya bintu byose maze urukiko rwagitesha agaciro wahindutse komisiyo medikale noneho gutesha agaciro ibyemezo by'abaganga biratunguranye cyane biratunguranye cyane biranababaje birababaje none se wowe abacamanza babaye dezegiperimedese urakurikiza biki ofisiyeroma ntabwo ndamenyesha icyo cyemezo nitumara kumenyeshwa nibwo nzakumenya icyo gukora icyo nzi gusa nuko mfite ropo medikale ambone diforume izageza ku itariki ya makumyabiri z'uku kwezi niba hajyeho komisiyo medikale kandi yo gutesha agaciro icyo cyemezo cya muganga aribyo nazi hatabariwemo iminsi metre rudakemwa yari yarasabiye iki kiruhuko cy'uburwayi bigaragara ko ibiruhuko by'uburwayi amaze gusaba bingana n'iminsi mirongo inani n'icyenda mu gihe mu nshuro mirongo inani n'eshanu iburanisha rimaze Leo Mugesera nawe yasubikishije urubanza inshuro cumi n'umunani muri zo cumi n'eshanu zishingiye ku burwayi Leo Mugesera yoherejwe n'igihugu cya Canada mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri araburana ibyaha bya jenoside bikomoka ku ijambo yavugiye ku kabaya muri mirongo cyenda na kabiri ni ijambo ubushinjacyaha umushinja ko yarivuze agambiriye gukangurira abahutu kurimbura abatutsi uregwa nawe nta na rimwe araryemera avuga ko ubushinjacyaha burisobanura uko ritari kandi bwarigejeje mu rukiko nk'ikimenyetso cyateshejwe umwimerere iburanisha ritaha ryimuriwe ku itariki ya cumi n'eshanu z'uku kwezi kwa cyenda eric ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu burundi muri zone nshya ya cibitoke igipolisi mu ijoro ryo kwa gatatu cyafashe umupolisi mugenzi wabo abo bapolisi bahise bafungisha ingufuri urugi rw'irembo ry'aho uwo mupolisi yabaga nk'uko bivugwa n'ababyiboneye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite yishatse adufitiye iyi nkuru abapolisi baraza baraza ngaha baca baramutwara batoye nabyuti wewe nabyuti
ego yewe babugaranye reka jekani babugaranye
oya
turi igihe cy'isaha zitatu utu twana turi iruhande y'urupangu rwugajwe n'igufuri ku ibarabara rya cumi na kabiri mu kibitoke turi ko duharira hagati yatwo ku byeraye bibaye muri iryo ryo kuri wa gatatu mu bantu twasanze harimwo umwe wo mu banyi waho yabibonye saa mbiri zibura na cumi n'itanu mbona barinjiye mu rupangu cyangwa bamubaza nabyo namenye bijya mu rupangu ari benshi bagenda bamutwaye ari nka saa tatu na nusu uko basize bugaye porotaye n'igufuri ya ntwari ubu muri urwo rupangu ntawinjira uyu yafashwe n'abapolisi ngo yitwa Omeni Niyonzima akaba ari umupolisi w'intwazangabo yahora yiga ubuganga muri ENSP kubona baje kumufata bikinze agahumbezi birababaje aho wabanye biwe saa tatu y'ijoro urumva amasaha yari yarenze yo kuza gufata abantu ibyo ni ibintu biteye isoni kuza gufata umuntu washaka gufisa urupapuro maze kugira saa kumi na zibiri nta burenganzira buza kumufata nari ko aricyo bafise n'urupapuro rwo gufata bashaka gukurutira bakarindira bukeye bwabo bakazaga gufata urwo rupangu rugajwe igufuri Omer yari asanzwe arubamwo ari wenyene kubera ko abandi bapangayi ngo bari barahunze nyine urwo rupangu asaba abahugaye kuza kuhugurura nabyutse mu gatondo ngiye kuraba urugo uko rumeze usanga harugaye none nasaba yuko urugo rwokuguru kubera harimo abantu bahunze mugabo bakaja baragaruka baza kurondera agahuzu bambara rero twasaba yuko urwo rugo bokugurura kandi tukamenya n'abagugaye amakenga dufite ntidushobora kwinjira mu rugo ntituzi ibiriyo tuzi ibyo bahasize abo bahugaye kandi uwo mupolisi yari afise inkoho ntituzi ko bayitwaye ntituzi ko ari yari abanyagihugu twaganiriye ntamvo bazi yatumye umupolisi niyonzima omer afatwa n'igipolisi hamwe n'icatumye nk'uko babivuga abo bapolisi bugara urugi rw'irembo ry'urwo rugo hagati y'isaha z'isaha zitanu haciye akanya gato duhereje gufata aya majwi twagiye tubona umugwi ugizwe n'abapolisi barenga batanu muri bo harimwo abambaye umwambaro w'igisivile kandi bari kumwe n'uyo mupolisi yafashwe baciye bahagarara hirya no hino y'urwo rugo rwugaye abantu bari baje kuraba ibyo ari byo co kimwe natwe twari ko turarondera amakuru twese twaciye twirukanwa abo bapolisi nta kanya bahamaze baciye basubira kugenda uko baje urwo rugi nago ntibigeze gwugurugwa umuvugizi w'igipolisi nkurikiye pierre yatubwiye ko uyu mupolisi niyonzima omer mu ijoro ryo kuri wa gatatu ngo yari yicaranye n'uwundi muntu ku ibariyeri y'amabuye yazibijwe ibarabara babonye abapolisi bariko barakizura bo n'uwo bari kumwe baciye binjira mu rupangu bariyugarana abapolisi ngo bamaze kubona abantu birutse barabakurikiranye hanyuma ngo baruguruza urugi rw'aho bahungiye ngo uyu omer niyonzima ngo amaze kubona ko hagira hakora inguvu yaciye yivuga acarugurura ku neza pierre nkurikiye arongera akavuga kandi ko abapolisi batewe amakenga no kubona ko umupolisi asanzwe aba ahantu inkori z'ikibi zikunda kurasira akaba kandi ngo yari yicaye acunze ibariyeri byongeye akabona abapolisi bagenzi we akiruka byarabateye amakenga nicyo cyatumye bamutwara kugira ngo abazwe mu mvo z'amatohoza tumubajije hafungiwe yatubwiye ko umuryango wiwe wifuza kubimenya woheza ukarondera umushefu do poste wo ngaho mu kibitoke umuvugizi w'igipolisi yemeje kandi ko uyu mupolisi yafashwe ari we wenyene yugariye urwo rugi kubera ko atawari asigaye muri urwo rugo amakuru ya nyuma dufise ni uko Omer Niyonzima inyuma ya saa sita yahavuye atwagwa mu gasho k'iperereza ikindi naco mwomenya ni uko uwo muryango wahavuye wugurugwa igihe isaha cumi z'umugoroba i Bujumbura Fidelite yishatse ku guji rya Amerika
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri wewewe radiyo yacu voa akadomo komu mwatwandikira no kuri twitter kuri radiyo yacu voa ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ubufatanye mu ntambara yo gushakisha joseph kony umuyobozi w'umutwe wa lords resistance army umwe mu bantu bashakishwa cyane ku isi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera bugeze mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika abadepite barenga icumi mu mashyaka ahagarariwe muri iyo nteko bamaze kwemeranya gutegura umwanzuro wamagana joseph kony n'umutwe wa lra kuba bakomeje gukora ibyaha byibasiye inyokomuntu umwanzuro nk'uwo urimo urategurwa kandi muri sena ya leta zunze ubumwe za amerika ibyo byose bikaba biza bishimangira inkunga amerika ikomeje guha ibihugu bya afurika kugira ngo bihangane na konyi n'umutwe we iyo nteko kandi yatangaje ko izakomeza gufasha ibikorwa by'ingabo zidasanzwe zoherezwa gutanga ubufasha mu iperereza zifatanya na za guverinoma zirebwa n'iki kibazo zishyiraho itumanaho ryiza rihuza imitwe y'ibyo bihugu mu gukurikirana izo nyeshyamba tariki ya cumi z'uku kwezi kwa munani abagize inteko basobanuriwe kuri gahunda yo guhiga bukware bwanakonyi n'umutwe we banumva ubuhamya bw'abahanga bahagarariye imiryango itegamiye kuri leta guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu konyi akomeje gushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ariko kugeza ubu urwo rukiko rukaba rutarashobora kumufata cyangwa kumenya irengero rye hashize imyaka irenga icumi konyi n'umutwe we bibasira abaturage batuye mu bihugu bya uganda repubulika iharanira demokarasi ya kongo sudani y'epfo na repubulika ya centrafrique ibitero by'izo ngabo byahitanye abantu benshi binatuma abarenga ibihumbi magana ane na mirongo itanu bava mu byabo ibihugu bya uganda aho uwo mutwe wavukiye n'ibindi bituranye byagerageje kenshi guhashya rra ariko ntibabigeraho icyakora bibifashijwemo n'umuryango wa afurika yunze ubumwe umuryango w'abibumbye leta zunze ubumwe za amerika n'indi miryango bimaze guca intege uyu mutwe ku buryo bugaragarira buri wese iki cyemezo cy'inteko ishinga amategeko ya amerika ni ikimenyetso cy'uko amerika ikomeje kwifatanya n'abaturage ba repubulika ya central afrique aho uwo mutwe ubarizwa muri iyi minsi mu guhangana no kugerageza kuwutsinda burundu leta zunze ubumwe za amerika zirahamagarira uwo mutwe n'abarwanyi bawo gushyira hasi intwaro bagataha mu gihugu cyabo amerika kandi izakomeza gufatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo abashoboye gucika uwo mutwe bashobore guhuzwa n'imiryango yabo
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aroyize bigirimana agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
Umuhari wa Boko Haram muri Nigeria watumye inzara n'indwara ziterwa no gufungura nabi ziyongera mu karere. Abantu benshi bafise ibibazo bitewe no gufungura nabi n'abahungiye mu bihugu vya Chad, Niger na Cameroon. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungwa ku isi PAM rivuga ko ritekanya kongera imfashanyo z'ibiribwa ku bantu barenga ibihumbi amajana atandatu na mirongo itanu babayeho nabi muri Chade Niger na Cameroon Ishiramwe mpuzamakungu ryitaho ibibondo ku isi UNICEF ryatangaje ko abana benshi b'abanyanigeria bakubagugwa iyo raporo ivuga ko abana bamwe muri abo batangura gukubagugwa bagishikana imyaka itanu benshi muri bo bibashikira kenshi kandi bakiri bato cyane rachel harvey agejwe igisata cyo gukingira abana muri unicef muri nigeria avuga ko abo bana baza babakubagura kuko bamwe muri bo baba bafise icyo bafana ari ababyeyi babo canke ababigisha leta zunze ubumwe za amerika yemeye ko igiye kuzokwakira impunzi zishika ibihumbi icumi z'abanyasiriya mu mwaka uza no kongereza imfashanyo gifashisha abo bantu bahunga intambara muri Siriya ivyo vyamenyeshejwe na Josh Ernest umuvugizi mu biro kwa perezida Obama ku munsi w'ejo kuwa kane perezida Obama yasavye ababijejwe gutangura korohereza impunzi zinjira muri leta z'ubumwe za Amerika mu ntango z'uku kwezi kuza muri amerika nyine inama nkihuzamateka ya amerika ntiyabashije guhitisha ingingo yari gushobora guhagarika y'amasezerano abuza irani gukora ubumara bwa nikirere amasezerano yasinywe hagati ya irani n'ibihugu bitanu bitunze ku isi harimo na leta zunze ubumwe za amerika iyo ngingo y'inama nkenguzamateka ya leta zunze ubumwe za amerika iciye iha uburenganzira perezida obama bwo guca ashyira umukono kuri ayo masezerano bisigura ko leta zunze ubumwe za amerika yiyemeje
ibiganiro byacu byo kuri iyi saha nahabihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro byacu birakomeje mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umwanya w'ikiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika aho tuza kuvuga ku byerekeye ihindagurika ry'ibihe n'inkurikizi zabyo ku byerekeye uburundi mu gihe amakungu ariko yitegurira ikoraniro eh, ku ihindagurika ry'ibihe rizohuza abanyepolitike abahinga mu bumenyi n'abaserukira amashyirahamwe ategamiye leta bavuye mu bice bitandukanye byo ku isi mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka ipari mu gihugu cy'ubufaransa ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mu burundi coba cifashe gute nibyo tugiye kuganira aho twatu- twatumiye remi ndayishimiye umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ibidukikije mu Burundi hamwe na Serius ngowe n'ubusa ari mu bantu baharanira bivuye inyuma ikigwa ry'ibidukikije ni ibihe vyoba biriko bitera ico kibazo c'ihindagurika ry'ibihe cibonekeza mu gihugu dutangurire kuri Remi Ndayishimiye muri bimwe novuga ko bishobora kuba bitera ihindagurika ry'ibihe hariho ibyo dushobora kubonera hano mu gihugu cyacu mu burundi ariko hariho n'ibindi bishobora kuba biterwa n'amahanga akarere kumbure turimwo mbere n'ibihugu bya rutura bisanzwe bikomeye by'ubutunzi ibyo bifise amahinguriro akomakomeye garuke rero kumbure hano mu burundi cyane kuko tubona nk'ingaruka zabyo zishobora kuba zizoboneka mu minsi iri imbere aha twavuga nk'ibikorwa bimwe bimwe bi- biba usanga nk'ibiti tuba turiko turatera bigeraho bigacibwa cyangwa se bigaturirwa imiriro ya nyakanga nk'uko mu Burundi tubivuga ibyo rero ni bimwe muri byinshi bishobora gutuma ihindagurika ry'ibihe rishobora kuba ariko gushika ubu novuga yuko koko u Burundi hari ibikorwa dukora bishobora gutuma hano mu Burundi mu gihugu cyacu iryo hindagurika ry'ibihe rishobora kuboneka ku buryo bukabije ibyo nkabivuga nisunze ibyigwa duherutse kugira ari icyigwa cya mbere cyakozwe kija- kijanye no kumenyesha uko byo bita premiere communication sur le changement climatique et deuxième communication sur le changement climatique birerekana yuko mu by'ukuri hariho ibyerekana yuko igihindagurika ry'ibihe ry'ibihe rishobora kudushikira ariko nta bikorwa bikomeye birenze urugero hano mu burundi dukora bishobora gutuma uyu munsi turi ushobora kubona ihindagurika ry'ibihe murakoze nawe Serius ngowe n'ubusa ico kibazo kibona gute urabona uyu mubumbe w'isi uri mu yindi mibumbe bita amapulanete isi izunguruka kuri yonyine ikongera ikazunguruka eh, ku- irazunguruka kuri yonyine no ku zuba bikaba muri ki- mu kintu kimwe eh, iki- ikintu bita sisiteme solere ibyo rero ni bimi- ni iby' imana yaremye nibyo twasanze ngaha uburundi abantu baba bake cyangwa baba benshi ihindagurika ry'ibihe ntirihagarara ni ngombwa kumva rero ico ni ikintu eh, camyeho kirimwo mu- ho muri etats-unis obama mwumvise ivyo yamye avuga mu bufaransa butama no mu burundi rero mbere na papa wa wa eglise catholique murazi ko nabo nyene yanditse ikintu citwa encyclique urumva ni bisanzwe ko haba ihindagurika ry'ibihe ikidasanzwe ni ingene twebwe tubifata minenegwe reja reja ntitugire ico bita adaptation aho nshatse kuvuga iki nshatse kukubwira yuko tuvuga kahise kashasha cane nko mirongo itandatu na kane muribuka ko amazi yaje ari menshi akaduga gushika kw'iradiyo ariko mirongo itandatu na kane iyo procès verbal ndayifise ni ukuvuga abo hakurya ngaha i kongo aha iwacu icyo bita radezikera n'abazungu aba bantu bari bafise ikaba ngaha aya bita kwa kanyoni amazi yararengeye haraba inama nuko iyo nama igatungana hanyuma eh, barabona ko ari akamaramaza ni ukuvuga ko iyo mya- iyo myuzurira ni ingaruka mbi ya mbere y'ihindagurika ry'ibihe ariko mu burundi mu mirongo itandatu na kane murashobora kwiyumvira mvuga muri aka karere kacu hari abantu bangana iki ni ukuvuga ko ari ibintu imana yaremye rero aha hirya y'ejo imyaka mirongo ingahe mirongo itanu ingahe ihetse mwa- mwarabibonye mu gatunguru ingene vyagenze harabaye abantu ibara riragwa kuri mwezi igisabo murazi yuko bigeze aha mu burundi wacu harabaye ibintu by'inzige ziratera abantu uruzuba ruratumara nuko abantu bararya ubuzimba baracumukura ibara riragwa inzara iratera imwe bita gakwege urumva rero no ku- iyumvire kuri mweze gisaba abantu bari bari mu burundi uko bangana ubu rero ko tugira imana tukaba twatera kuko ibi ndiko ndavuga eh, bakubwiye ngo ngo larshe donowe mwebye mwe batubwira mu- muri bibiliya bwa bwato bwa nowa si ukuvuga yuko ari ibintu bitabaye byarabaye kuko isi nikwiri niko icyo navuze cyitwa systeme solaire kiri twebwe rero dutegereza gufata ingingo nk'uko obama ahejeje kubivuga nk'uko u- papa yabivuze nk'uko buca haba inama n'uko babishyiramo porotiki n'ahandi hoho sagaseseshwa rumuri nk'ibi bita efedoseri aho ubona uyu mubumbe w'isi ushuha ukamengo na kabiri igiti karimo ibitoki ku bantu bamaze kugana urwago barabizi abantu bazohera iki gisenge cyacu kizohera umuntu yavuga ati mbega uburundi nta bukora na kimwe yemwe rwose kuko jewe ndiyibuka neza yuko hari ikintu ngaho cyitwa uyo reme nda- ndamwibutsa arabizi nawe nyine hari ikintu bita pana hari ikintu bita cya politike nasiyonale nuko ni politiki ifise hangiro yo kuraba ingene bogabanya eh, ibyo byose bituma bizanywe n'ihindagurika ry'ibihe N- nari bwavuge nti iryo hinduka ry'ibihe riri mu masegiteri menshi nka nka segiteri ya rususi y'amazi mu bintu byerekeye amazi muri segiteri ya ya agirikiriti y'uburimyi segiteri ya ya energy ibi vy- by'amabaraje segiteri y'u- y'amagara y'abantu ibintu bya ekosisiteme naturere urumva aho hose ibyo bintu hariho politiki nasiyonari rema arabizi biri ngaho bari babyanditse ingorane aho zihagaze ni ingorane mbega tubigenza gute kugira ngo ntidufate reja reja ntituregeze mu mategeko kugira ngo amategeko ave mu kabati dukubite abantu ku ntoki kuko ndaguha akarorero dufate nko ma ekosisiteme naturere woramwe n'ikibera kiriko kirasha ndakurahira umuntu w'umurundi ufise agatima n'akenge ko kurahura utoturara wimanitse biteye ubwoba je nkibaza none mbega remi ntabarumubwire mugenzi kandi urabona agenzi ndabikoreramo aba bahungu b'aba- b'abavumbi mbona bashi inzuki ngaha a- aha mu kibira kandi amategeko azira nuko aba bantu bagira imbaho nuko aba bantu bakorera ibikorwa bitari barimira umwuga barimira bigena birabacimba ibyo bikorwa rero ibikorwa muri rusange twebwe dukora ngaha ku isi nibyo bituma isi ishuha amategeko nayo akavuga ati gira iki gira iki ayo ibyo amaporotokoli biriho ibyo uburundi bwaratifiye suregion biriho ibyo byose ndiko ndadondagura ugaca usanga rero iyo bidushikiye harabaye besi dura production ni ukuvuga umwimbu ukagabanuka abantu bagahona ibyo mu gatunguru mwarabibonye amacinya kubera ibyo byose bara zivuye kuri ibyo byose bikaza nta mukiriya ntushobora kwiyumvira icyo bita biodiversity ibi babyita ibinyabuzima nuko iyo nama igatungana ibyo bintu rero byose iyo mba narifise uko ngira uyaba umuntu yari yiyumvira ingene iki kibira tutagifise uburundi buzobona tukabura yego nibyo ivyo rero yavuze twebwe siko tu- duporiwa kurusha abandi ku isi kuko iki kirere murazi ingene kimeze turahanahama umuntu ntawe utangira imvura ntawe utangira imiyaga ariko ko turi mu bandi twari dukwiye kugerageza ni ukuri umuntu arabiye akarorero ahatari hake mwaha muri gararake ahantu amategeko ni ukuri igiti ugiciye ucumukura kuko jewe ndarisubiye mu gutwara no gutegekanya mama ndabivuga iminsi yose aha turafise amapave ngaho i bujumbura nuko iyo nama igatungana Eh.
nuko turubaka rugu tugasubira muga iyo imvura iguye ivyo vyose marimari ibitagiye mu nzuzi bija mu kiyaga ejo bukata dutora amazi tukanywa ejo hano ukabona baragoyagoya Rek- kandi eh, tutari gushobora kubiprezenta.
reka Jewe, tubandanye.
noberwa Mhm.
ni byinshi mugenzi Reka tubandanye.
Rero rero nawe tuyage Eh, mu gihe eh, hari nk'impari na ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika wabivuze gatoyi eh, Sereus ko bijamwo na politike ngaha hari impari hagati y'abo mu mugambwe w'abarepublika n'abademokrate abo umugambwe wa repubulika kubera bakorana n'amasosiyete akomakomeye nk'ay'ibitoro nayo ari avugwa ko arungika imicafu mu kirere age- igeramira ibidukikije bo baravuga ko ico kibazo atari kibazo gifatiye ku bikorwa by'abantu ko ari ikibazo coba kiri cyclic bishika rimwe na rimwe mu mateka y'isi ariko abademokrate bakavuga ko ari ikibazo gikomeye eh, biciye no kuri president Obama ariko aragerageza uko ashobora kose n'ubu ari mu ntara ya Alaska ariko aravuga ku vyerekeye ico kibazo ca cihindagurika ry'ibihe Eh, nje kuri Remy ndayishimiye Eh, naho Burundi atari bwo bu- bwoba buriko bu- burungika iyo myuka mibi n'ivyo bicafuza bituma ibidukikije bigeramigwa bigatuma n'iri hindagurika ry'ibihe kiba ikibazo gikomeye uburundi muri rusange leta ni ibihe iriko irakora ku vyerekeye uburundi kugira ngo igerageze kugabanya ingaruka z'ico kibazo Eh, murakoze cyane serewusi avuze ibintu byinshi kandi byo gusa yavuze byinshi rwose muvuze muti none mu burundi mwoba muri ko murakora iki mu by'ukuri hari ikintu nahejeje kuvuga cy'iki kigwa kijyanye na n'ihangiro politike nasiyonari y'irashangement climatique ikigwa cyateguwe cyerekana ingene byifashe hano mu gihugu cyacu yavuze ibisata bitandukanye mu by'ukuri ubona ko bishobora kubangamirwa gusumba ibindi yavuze igisata kijyanye n'amasoko ntangagugu yavuze igisata kijyanye no gutwara ibintu n'aba- gutwara ibintu yavuze igisata kijyanye n'amagara y'abantu ya mukerarugendo uburimyi n'ubworozi n'ibindi ibyo byose rero yavuze birimwo muri cya kigwa yavuze cya politike nasiyonari y'irashangement climatique ngaha mu burundi twakoze aho berekana buri gisata icyo gitegerezwa gukora kugira ngo gishobore mu by'ukuri guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rishobora kudushikira kandi koko bimwe bimwe biratangiye kuza birigaragaza aha nagomba kumbure ushyikirize ko mu ntumbero yo kwitegurira iyi nama mpuzamakungu yimirije kubera mu gihugu cy'ubufaransa muri mpera z'uyu mwaka eh, turiko durakora amanama kugira ngo turabe rero ya mase- ya- bya bisaka bitandukanye umwe umwe wese icyo avuga icyo ashobora guterera dushobora kwerekana icyo tugiye gukora muri buri buri gisata iyo ibyo rero twari ko turabikora hano mu burundi mbere nibaza ko atagihindutse twimize n'inama yo kuvuga duti ngibi rero ibyo tuzojana i paris itarigenekerezo ry'icyenda muri kuno kwezi nyene niyo tuzogira iyo nama Eh, gutyo rero tubirungike babone ati ishusho y'uburundi ni iyi bimirije gukora ibi bikurikira muri ibi bisata bikurikira nk'uko nari yemereje kubivuga icyo cya mbere cyo turi ko turakora hama ikindi yavuze ikintu kijyanye n'amamesire d'adaptation ukuntu dushobora kuba two- twobyifatamwo na cyane cyane nko mu turere tumwe tumwe tubona yuko tuba dufite ikibazo iki cyangwa ikiriya aha nashatse kuvuga ko na- nagomba mvuge yuko bimwe bimwe twigisha tura- turereka abantu yuko mu by'ukuri ihindagurika ry'ibihe bi- bigaragara tukabereka n'ibi- n'ibi- n'ibimenyetso bimwe bimwe mbere n'ibiriko biraba hirya no hino rero rimwe rimwe hano mu burundi musanzwe muzi ko ari igihugu gitunzwe cyane kibeshejweho cyane n'igisata cy'uburimyi n'ubworozi aho hariho akatuzo kahaja muri ayo mamezi dadabutasiyo ibikorwa dushobora gukora kugira ngo bishobore kudufasha aha nagomba mvuge ibijyanye no kwigisha abantu ukuntu boza bara- ba- barasohora baratera bi- barate- barasohora akabuto cyangwa barate- bagatera imbuto bivanye n'ukuntu turi ko turababwira ijuru ryifashe aha nobabwira nk'uko bashobora ku- turababwira mu- cyane cyane mu bumurinyi n'ubworozi ukuntu imbuto ziterwa boza barazi- barazitandukanya kuvuga bakagerageza kuzesherona ku kiringo runaka aha novuga ni uko bashobora no gutera ubwoko bw'ibiterwa cyangwa se bw'ibiti biva- bivanye n'ukuntu i- iyo si aho hantu hameze ibyo nokwita eco- intuzenya de condition eco climatique ngibyo bimwe bimwe rero dukora ariko mwumve ko bikubiye byose muri iki kintu turiko tura- muri iki gitabo twateguye no muri ibi turiko turategura duheza tukerekana
alo alo mwaramutse nyakubahwa muvugizi mwaramutse neza muri bande jewe nitwa kabara nkuru nkaba ndi umumenyesha amakuru ok nayo no gufasha ikiga akabara nk'urumugenzi jewe nashaka kugutumira mu kiganiro ca hirya y'ejo ni ikiganiro cyerekeye ikiga sha muzotuyagira ivyerekeye inyifato y'urwaruka rwanyu mu bihe vy'amatora ok numva ari byiza cyane none washobora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga yego ni batatu hari igiti mu jisho aha hari kibi n'akanwa Mm.
hakaba n'akansi uraheba
narega mugenzi ko numva umenga abo batatu bose bari muri rwa runani rutugwanya aba ntibizohava bigorana hagorana ibiki wowe uzotubwira ibikwereke nabo bavuga ibyabo hari ibindi mugenzi jewe numva ico kiganiro cyo hava gihengamira ku ruhande ngira uhanuza abagenzi aho kumva ico babivugako ikiganiro nije ndagitegura kandi nije nzogikora wewe uraza gusa nzobimenya kabarankuru jewe naye nashimye ko noza mu kiganiro mugabo urantunga aba batumira ari abo urambabarira nzoza hanyuma urakoze
ee ngo ntazoza mu kiganiro arashaka reke nzokoranya abo batatu sinzoca mvuga ko yansekuza
sigaho sigaho kabara nkurusha uko siko bigenda amategeko y'umwuga ategekanya ko mu gutumira abaza mu kiganiro twirinda guhengama niryo teka rya twebwe abamenyeshamakuru ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca search for common ground burundi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro murisanga nko mu- mu bintu vyibonekeje mu minsi iheze ku vyerekeye ingaruka ry'iryo hindagurika ry'ibihe mu burundi igihe haba imisozi yasenyuka ihanamye ihanamiye bujumbura ah, mu buraruko bw'igisagara ah, hari ni- n'iyindi mvura n'imitumba yasenyutse nibaza ko ari nko kwibarabara rivi bujumbura rija mu rumonge ivyo ni ibintu bizo- bizoshobora gusubira kugaruka ni iki leta iriko irakora kugira ngo igerageze muri iyo ntumbero mwariko muravuga nk'ivyo vyo gutera ibiti canke iyindi migambi mwaba mufise kugira ibiza nk'ivyo vyadutse muri kazoza muzobe mwavyiteguye neza kurushiriza ntibigire ingaruka nk'iz- nk'ivyo zagize ku buzima bw'abantu n'ibindi Eh, ibintu nk'ibyo si bikorwa eh, mu by'ukuri bikorwa umunsi umwe ngo birare biheze ni ibikorwa bifata ikiringo kirekire bariko baratunganya rero ndi hano mu bushikiranganji nk'umuvugizi wabwo ndakurikirana ibikorwa bisangwa biba reba nawe uteye igiti uyu munsi kugira ngo gishobore kuzokingira neza iyo si kirashobora gufata umwaka umwe ibi- imyaka itanu no kurenga hafi imyaka cumi kuri bimwe rero mu bikorwa nk'uko nariko ndabivuga navuze ko bikubiye muri iki gitabo turiko turagendera ko gitanga intumbero cyangwa se gitanga icyerekezo ni uko musa reka kumbure nibutse abatari babizi ko eh, nyenicubahiro umukuru w'igihugu yatanguje mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda yatanguje umugambi w'igihugu wo- wo gutera ibiti wo kurushirizaho gutera ibiti icyo ni igikorwa cya mbere cyatanguye kandi novuga ko cyafashije cyane kuko eh, cyahavuye mbere giterwa n'inkunga cyangwa se giterwa intege ima- n'abandi basanzwe badufasha igihugu ushatse kuvuga amabanki atandukanye nka nki banki nkuru y'isi yose banki ya afurika ijejwe iterambere aho baradufashije kugira ngo dushyire mu ngiro uwo mugambi watangujwe n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ujyanye no gutera ibiti hirya no hino icyo ni kimwe mu byo uburundi buri ko burakora muri kino gihe Eh, navuze yuko haciye haboneka abagiraneza cyangwa se ama- amabanki makuru ashobora- yadufashije bura- yaduhaye intererano yo ku- tutera ibiti hirya no hino ikindi naco kiriko kirakorwa no guhimiriza no guhimiriza abenegihugu na cyane cyane tubereka imyifato bashobora kugira aha nshatse kuvuga nk'urugero dufashe nk'iki kiyaga cya tanganyika yari karavuga serebusi nibyo uhura kifise inzitizi nyinshi cyane gifise ingorane zijyanye no gu ibyo nokwita polisiyo cyangwa se gutoseka ibikorwa byo gutosekaza icyo kiyaga kimwe mu bikorwa byariko byakozwe cyangwa se n'ubu biriko birakorwa kwabaye ukubanza kwerekana wa wa mwanya w'ihemero ry'uruzi uwo mwanya rero umaze kubahirizwa tuzoheza tubwire duti ikiyaga kirashobora gutekana kuko icyo kiyaga mu by'ukuri nacyo kiri mu byo mu bifasha kugira ngo eh, ikirere gishobore kumera neza hano mu burundi icyo gikorwa rero ni kimwe mu mu kindi kiriko kirakorwa ikindi gikorwa kiriko kirakorwa ni uko eh, nibutse gatoya ko uko umwaka utashe mu ntumbero ya cya gikorwa cya mbere ariko ndavuga uko umwaka utashe mu burundi turahimbaza umunsi wahariwe igiti mu burundi kuri uwo mwaka rero kuri uwo munsi rero turamara indwi yose turiko turatera ibiti hirya no hino kugira ngo turabe ko mu by'ukuri dushobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rishobora kutu- kutwubira mu gihe tutuba twiteguye ivyo ni ki- ni- ni ibikorwa biriko birakorwa muri ivyo bijanye no guhimiriza navyo turerekana neza ingene nimba ukeneye biravana hari igihe bivana rimwe na rimwe n'uko isi iriko irakoreshwa nabi icyo gihe rero turagerageza tukereka Eh, uyu muntu wese afise umugambi w'igihugu um- afise umugambi ashaka kurangurira mu gihugu aha nshatse kuvuga ugomba kubaka ibarabara ugomba kubaka igitarugwa ugomba kubaka ishuri ugomba kubaka ihoteli ugomba kugira eh, eh, icyo novuga nko- kubaka nk' ivurira reka ndabivuga cyangwa se amashuri icyo cyose cyangwa se ihinguriro imbere y'uko agira atangura kubaka tubanza tukamusaba yuko ye- agira icyacigwa gitegerezwa kuba kijyanye n'ukuntu azokingira ibidukikije hano hantu hatotosekaza ibidukikije Eh, icyo ni ikindi gikorwa twameza ko buri munsi eh. radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ikiganiro giha ijambo abatwumviriza muri sanga aho eh, twatumiye remi ndayishimiye umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ibidukikije mu burundi turi kumwe kandi na ah, selewus ngowe n'ubusa aharanira ivyerekeye gukingira ibidukikije mu burundi turafise nkuru nziza gilbert eh, ku telefone nkuru nziza uratwumva ego ndabumva mufise ikibazo canke iciyumviro mushikiriza Eh, ndafise iciyumviro n'ikibazo eh, nagomba mubanze mundamukirize abo batumire eh, barakumva Eh, mwiriwe neza eh, muduge kw'ijambo mu vyerekeranye n'ibidukikije ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hariho imvo nyinshi zituma ibidukikije bihungabana bivanye n'uko abarundi benshi bata- batavyitaho canke bivanye n'ukuntu ubutegetsi navyo nyene butabishiramo ishaka rikwiye aha nkaba nagomba kuvuga nk'uko mu gihugu cacu haza hi- hari nk'imodoka usanga ziba zishaje imodoka zishaje rero zirarekura ivyotsi cyane cyane nk'amamodoka y'amadiyezeri bivanye n'uko mu burundi batareka ubwisanzure ngo umuntu a- agure imodokari atayiguze amafaranga menshi bakayishyirako amaduwane menshi bigatuma aza arasanasana ya modokari ikazora igapfira ngaho o ikaborera ngaho o ivyotsi bigafumbuka ibiki n'ibiki bigatuma igihugu kigira ivyuka bibi ari naco gituma twasaba yuko leta y'uburundi yofasha abantu bakareka gushyira amatagisi menshi ku modokari kugira ngo umuntu ashobore ku imodoka abona itabuye gusaza ayikureko hanyuma i- ibyotsi bireke ku- kugwirirana cyane hariho rero n'ibintu byo guturira ubu muri iyi minsi byaharawe na cyane cyane mu ntara ya bururi imitumba myinshi yarahiye harasha n'ingo nyinshi biraboneka ko ku misozi byahiye mugabo tukayobegwa ico bivako ntawe uzi ko ari ubugizi bwa nabi ntawe uzi ko ari amagisida tugasaba rero yuko abajeje intwaro bohaguruka bagafatanya n'aba- n'abanyagihugu kugira ngo ivyo bintu vyo guturira bigabanuke ikindi naco ni uko mu gihugu cacu hariho ikoreshwa ry'amasashe cane aya masashe rero aho duciye hose nk'aho ugiye nk'ayi bujumbura ukagenda mu barabara yose y'uburundi mu gihugu urasanga amasashe kabisa yaragize icyo twokwita nk'imitumba icyo twita mu gifaransa de montikire imitumba mito mito bigasabwa yuko hobonekaho ah, leta ingene ifasha abantu bakagira amarosikaraje ayo masashe bakareka kuyarunda ngaho hantu isashe itagikoranya munsi akaba ariho n'izindi dorosikaraje yofasha kugira ngo eh, izo sashe zireke kuguma zandagaye aho uciye hose tugasaba nuko ubushikiranganji bw'ibidukikije bwoshiraho amasirikitire kuvana ku rwego rwo hasi ku mutumba gushika hejuru kurya hariho abamonitere agricole ku ku mutumba wose hakabaho n'abantu bajejwe ibintu by'ibidukikije ku mutumba gushika ku rwego rwo hejuru kandi iyo bariko barasaba bariko baragira amaproje amaproje n'igituma menshi adaramba neza na neza canke ngo ashike kwihangiro yari yihaye ni uko mu migambi uburyo buniniya buja mu bategetsi hejuru Eh.
imodokari imodokari zi- ugasanga bagiye kugura imodokari y'imiliyoni mirongo umunani mirongo icenda uriye yo gufata ujya mu monitero ugira bamuhembe amafaranga akwiye ashobore kwiyunguruza ku- ku- ku- ku- kuri tere ashobore kuronka icyo aja gufungurirayo mu- yagenze ibirometero mirongo ibiri agataha n'ikigoyi mugabo umuntu akazoza kumugira evaluation yaje mu modokari ya saa ndi miliyo ubundi nawe yaguye ku kibuga Eh.
ibyo byose biratuma u- umunyagihugu adaheza ngo yiteho bya bin- bya bidukikije uko byateza kugenda eh, ikindi naco mbona cofasha eh, munyarutse ni uko, eh, ikindi cofasha ni uko bokoresha ibintu u- dusanzwe dukoresha nko mugira amapepiniyeri aha mu gihugu cacu tukareka gukoresha ry'amasashe ibihubahuba n'ibintu nuvuga mu gifaransa decomposable bishobora kubura n'ingoga tugakoresha ibintu tu- bi- turonka ngaha iwacu bitazimvye ahubwo rero kuja kugura agasashe amafaranga mirongo itanu kandi kazoca gatuma muri yasi habaho impermeabilité du sol bi- ha- habaho ugisugira ntinywa amazi bigatuma ivyo bintu bihava kugira ngo umunyagihugu nawe ashobore kubona ko ariko akora ibintu bimuteza imbere Eh.
mu ncamake rero je nivyo nagomba kuvuga Eh, murakoze hariya abategetsi badufashe bafatanye n'abantu bato bato kugira ngo ibidukikije bikingirwe tugire amahoro murakoze remi ndayishimiye mu bivuga ku iki ndakengurutse cyane rwose iyi ntererano ya nkuru nziza josette ko ibintu ahejeje kuvuga ni ibintu by'ingenzi cyane hari akantu ahejeje kuvuga kajyanye n'ibijyanye no gukoresha imodoka zishaje mu gihe biba byiza ko ukoresha imodoka nshyashya zishobora gutuma zidasohora ibyotsi mu bikonona kumbure nk'igisenge eh, hejuru Eh, aha nagomba ndamubwire yuko ari nayo ntumbero habonetse mu ntumbero yo kugabanya bene ibyo bintu by'ibyotsi kenshi barahimiriza yuko hokoreshwa izi modoka zitwara abantu benshi hano mu burundi rero turafite ishyirahamwe rya otrako guverinoma y'ubuyapani yaradufashije turaronka imodoka nyinshi za otrako eh, hafi ijana zidufasha mu gutwara abantu hirya no hino aha novuga ko ari kimwe mu nzira irashe yo kuba twokingira gusumba ibidukikije Eh, hari ikindi kintu ahejeje kuvuga kijyanye no gukoresha ah, yuko mu burundi dusanzwe dukoresha amasashe muri kino gihe kandi amasashe ashobora gutuma eh, isi itose ito- itosekara kuko ntabwo biheza ngo ri- rihere hakiri kare riramara ikiringo kinini mbere hafi abahinga bavuga hafi imyaka amajana ane Eh, muri hano mu bushikiranganji twarateguye ikigwa twarateguye ikigwa cy'icyerekezo cyo twise politike nationale d'assainissement ico kirimwo kandi twama twahimirije yuko abantu ba- batokoresha amasashe ahubwo bokoresha ibindi bintu mu gutekera ivyo rero gushika ubu icyo kigwa ntabwo turakora neza ngo twerekane neza ico ico co ni hehe boheza bagakore ni ibihe boheza bagakoresha mu gihe batokoresheje ah, ayo masashe icyo ni ikintu cy'umwitwariko tubona mu bushikiranganji kandi cy'ingorane twaba twasemere tuko turavuga ariko tukiri ko turarondera icyo bose boheza bagakoresha muri kino gihe icyo rero hano mu bushikiranganji niba tukibonye uko turaheza tukavugana n'abandi dusanzwe du- n'abandi bo mu bundi bushikiranganji bujejwe amahinguriro n'ubudandaji kugira ngo nabo nyene babanze bitegure barabe ko bashobora kuboneka ikindi bashobora gukoresha ibyo turabihuriza ko kandi nibyo koko biri mu bihungabanya ibidukikije hari ibindi avuze bi- Eh, muvuge munyarutse gato hari ibindi bivuze yuko twashyiraho kuri buri mutumba abajejwe gukingira ibidukikije igikorwa cyo gukingira ibidukikije mu mvundire fata aka kanya ko nzirikana hariho abantu benshi bariko barumviriza iki kiganiro abarundi ntibumve ko ari igikorwa c'abakozi bo mu bushikiranganji ni igikorwa c'umurundi uwo ari we wese ahari n'aho aherereye kuko biramuraba ari nayo mpamvu rero eh, kenshi mu manama twama dukoresha turerekana uruhara rw'umwe umwe wese uruhara rw'umunyagihugu uruhara rw'uwujejwe intwaro uruhara rw'uwujejwe uwujejwe umutekano uruhara rw'umucamanza uruhara rw'umushingamateka uruhara rw'umurundi uwo ari we wese mu bijanye no gukingira ibidukikije nibyo koko turafise abo twokwita les antennes regionaux ni ukuvuga aba- abaduhagari- abaduhagarariye mu ma mu makomi mu ma mu ntara ariko abo bonyene ari umuntu umwe canke babiri canke batatu ntibashobora kuzunguruka ubuhere bwose bwa mumare ari nayo mpamvu kenshi duhamagarira dutera akamo uwo murundi wese ahari yumve ko ivyo bidukikije bimuraba ategereza kubikingira ku Eh.
neza yiwe no ku neza y'abandi barundi Eh, radiyo ijwi ry'amerika i washington dc nawe selewus ngowe n'ubusa uyu mu batwumviriza uyu dufise ku ku itelefone nkuru nziza gilbert yavuze ko hari imvo nyinshi zituma ibidukikije bihungabana akaba yavuze ko kumbure leta ngo itoba ngubishyiramo gushaka guhagije mwoba mubivuga ku iki reka jewe si uyu munsi nama ndabivuga iminsi yose amatega- amategeko agiye kuregarega ibintu bica biba nabi kuko umu- umwiza urabona nyiricubere umukuru wiga aravuga ati tugire iki tugire iki ariko ugiye kura evaluation kuri terrain uratangara enda guha akarorero remi arabizi ibyo bintu ndabikozemo iminsi constante nayo isi bari kumwe ngaho cyenda azi yuko baragize cyo kwita evaluation eh, kwinegura kuraba imicafiri ngaho i bujumbura mugabo ugaje usanga nk'ubwo busashe turiko turavuga Ba- nivyo ivyo rema avuga nivyo amategeko ariho ariko mwibuke ko hariho karitobu ariko avuga utore hariho karitobu hariho ampepara hano ngaho igwana n'ibintu bitu- byoroshe hano ushobora kuza gutora ubwo buhinga na karitobu ngaho iwacu yari iriho kugira ngo umuntu ashobore gutekera mu bintu biyodegaradable ariko ingorane aho ihagaze ni iyihe reka tuziye ko gusigarana ikore ku maso hari aho usanga urya muntu ariko za dusashe twa noir afise icyo avuga iryo tegeko akarivugama mu nda ndabyicura sibyo nabonye ndashare mu bantu barundabire ko ari byo icya kabiri cyendibuka ngitwara sete mu mugabo amategeko yarandemera bikangora Tu- ndaguha akarorero ngavuga tuti reka turondere ibibanza mu makaritiye yose aho abantu bazokura ibintu bakabitereka ku kako kantu gatoya tukaharondere hanyuma abakozi ba mbere nabo bace baronka akazi kandi babikure hano babishyira mu makamyo bice bigenda iyo bija ariko ugasanga shefu do karite cyane naka arahabonye aho haraciye hasimbira ko kandi muzi yuko umuntu agiye gusuma ibi- ibiraya ategeza guhwata ategeza kuba nkaho cyo mucafu ari nacyo gituma ubona hari ibintu bisesemye biteye ubwoba ku masoko mu makaritiye byuzuye bigera nk'ariye ntange